Radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi yabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro ya radiyo yanyu abagize inteko ishinga amategeko y'u rwanda bongeye kugaragaza ko gucunga nabi umutungo wa leta bimaze kuba umuco wimakazwa mu gihugu wabikozeho wenyine iyo ufashe aya mafaranga miliyoni ijana na cumi na zirindwi n'ibihumbi magana abiri mirongo itandatu na kimwe ku kwezi iyo ukubye amezi cumi n'abiri angana na miliyari imwe na miliyoni magana ane na zirindwi zirenga zo gukodesha mu mwaka umwe uyu ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda mu mujyi wa uvira uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hiriwe imyigaragambyo y'abaturage bamagana umuyobozi mushya wa gurupoma ya jombo kameruni irimo kugerageza gusubiza mu mashuri abana bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro naho guverinoma y'agateganyo y'abatalibani yemeye kureka abanyamahanga bakava muri afganisitani aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kameruni irimo kugerageza gusubiza mu mashuri abana bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro edi rwema abahiye inkuru abategetsi muri kameruni bavuga ko barimo gushakisha uburyo bakura abana ibihumbi mu birombe hafi y'umupaka w'uburasirazuba bw'igihugu bamwe muri abo bana bakuwe iwabo n'intambara muri repubulika ya santara afurika kubera urugomo bataye amashuri bajya gushaka imibereho mu birombe umwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri muri kameruni watangiye kuri uyu wa mbere kandi minisitiri ushinzwe uburezi bw'ibanze avuga ko abana ibihumbi batasubiye mu ishuri mu karere ko hafi y'umupaka wa santara afurika guverinoma ivuga ko abenshi mu bana bahitamo gukora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro obeled bu melesa ni meya w'umujyi wa baturi uherereye ku mupaka avuga ko intara ye ishaka ko abana bose bahita bava mu birombe bicukurwamo zahabu bakajya mu mashuri avuga ko abakuru b'imidugudu hamwe n'abayobozi b'amadini ibaturi basabwe kujya muri buri rugo mu masoko mu mirima muri za kiliziya imisigiti n'ahacukurwa amabuye y'agaciro kubwira buri wese ko nta burere mu mashuri ibihe biri imbere ku bana bizaba bimeze nabi imiryango y'abishwe n'iy'abarokotse ibitero by'iterabwoba by'i Paris mu bufaransa mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ifite icyizere ko urubanza rwatangiye ejo kuwa gatatu ruzatanga ibisubizo imyaka itandatu nyuma y'uko ibyo bitero bihitanye abantu ijana na mirongo itatu mu mpande zose z'umurwa mukuru w'igihugu timu ishimwe abafitiye inkuru amezi atandatu ataha azagaragaza amaherezo y'abantu makumyabiri baburanishwa ibitero by'iterabwoba byo muri bibiri na cumi na gatanu i Paris mu Bufaransa mu itsinda ry'abagabo icumi bikekwa ko bagabye ibitero byateguriwe igihe kimwe umwe niwe ukiriho Salah Abdesalam yari mu bantu cumi na bane bakekwa mu rukiko ejo kuwa gatatu ku munsi wa mbere w'urubanza aho urukiko rushobora kuzamukatira gufungwa ubuzima bwe bwose umutekano wari wakashijwe ubwo abaregwa bageraga mu rukiko rw'i Paris gutangira urubanza ruzamara amezi icyenda abantu makumyabiri bashinjwa kugira aho bahuriye n'ibitero byo ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatanu byahitanye abantu ijana na mirongo itatu bigakomerekeramo abarenga magana atatu na mirongo itanu batandatu baracyihishahisha bashobora no kuba barapfuye kandi bazaburanishwa badahari cumi na bane bari mu rukiko barimo umugabo bikekwa ko yaba ari we rukumbi warusimbutse mu bagabo icumi bashyize mu bikorwa ibyo bitero Salah Abdeslam yahungiye mu Bubiligi yataye ikote rye ry'ubwiyahuzi nyuma y'amezi ane yaje gutabwa muri yombi abasivili igihumbi magana inani bafite uruhare mu rubanza abo barimo n'abarusimbutse n'imiryango y'abaguye muri ibyo bitero ni urubanza rurimo abacamanza barenga magana atatu na mirongo itatu guverinoma y'agateganyo y'abatalibani yemeye kureka abanyamahanga bakava muri afghanistan abanyamahanga magana abiri bari muri afghanistan barimo abanyamerika biteguye guhaguruka n'indege i kabul nyuma y'uko uyu munsi kuwa kane guverinoma nshya y'abatalibani yemeye ko bakurwayo nk'uko byavuzwe n'umutegetsi muri amerika izo ni zimwe mu ngendo za mbere mpuzamahanga zihaguruka ku kibuga cy'indege i kabul kuva abarwanyi ba kisilamu bafashe umurwa mukuru hagati mu kwezi kwa munani bigatera akajagari mu bikorwa byari biyobowe na amerika byo guhungisha abanyamahanga ibihumbi ijana na makumyabiri na bine hamwe n'abanyafuganisitani bashobora guhura n'ibibazo izo ndege zirahaguruka iminsi ibiri nyuma y'uko hatangajwe guverinoma y'agateganyo ya afuganisitani yiganjemo abagabo mu bwoko pashtun harimo n'abakekwaho iterabwoba n'abayisilamu b'abahezanguni byatumye icyizere cy'amahanga ku buyobozi burushijeho gucisha make kiyoyoka abatalibani bashyizweho igitutu n'intumwa yihariye amerika zarmeye garizad kugira ngo bareke indege zihaguruke umutegetsi wa amerika utashatse ko amazina yatangazwa yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza Reuters uwo mutegetsi ntiyabashije kuvuga niba abasivili b'abanyamerika n'abandi banyamahanga bamaze iminsi baraheze mu mujyi wa mazar i sharif kubera ko indege z'abikorera zitemerewe guhaguruka baba bari muri abo bava i kaburu uyu munsi ayo yari amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi banjye edi rwema na timu ishimwe bamfashije kuyabagezaho ni radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib uyu munsi rwataye muri yombi umushakashatsi akaba n'umunyepolitiki kayumba christopher mugenzi wacu eric bagira ubusa abahiye inkuru amakuru yitabwa muri yombi rya bwana christopher kayumba yatangajwe bwa mbere n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rubinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa twitter urwego rib rwatangaje ko kuri uyu wa gatatu rwafunze bwana kayumba nyuma y'igihe rukora iperereza ku byaha yarezwe n'abantu batandukanye byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjira cyaha kuri icyo cyaha ijwi rya amerika rikimara kubona aya makuru ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha rib bwana thierry murangira dukeneye amakuru yisumbuye ku bigaragara mu byo batangaje kuri twitter ariko ntibyadukundiye bwana murangira ntiyitabye telefone adusaba kumwoherereza ubutumwa bugufi kuri iyi ngingo ntiyabusubiza ntiyanitaba telefone igihe cyose twakomeje kumuhamagara itabwa muri yombi rya bwana kayumba rije nyuma ya hamagara yari yahawe n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu yamutegekaga kwitaba uru rwego kuri uyu wa kabiri ariko amakuru avuga ko atabashije kwitaba kubera umunyamategeko we atari ahari ijwi rya amerika rivugana na metre jean bosco ntirenganya sefu wunganira kayumba yavuze ko nawe yatunguwe n'ifungwa rye kuko nta bishya yabazwaga bitandukanye n'ibyo yari yabajijwe mbere mu kubazwa rero n'ubundi ibyo bamubazaga n'ubundi yari asanzwe yarabishubije n'ubundi nta gishya cyane nibwo rero turangije yewe kubera ko nari mfite indi gahunda noneho asabye ko yakwatsa telefone baramubwira ngo ntabwo birarangira yewe nasohotse nyuma umugenzacyaha witwa michel tubajijwe hamwe baraza kubimenyesha hataracira umwanya muto nahise mbona twita yari ivuga ko bamufunze amakuru nahise mbona urumva rero birababaje kandi ubundi icyo tuzi ni uko yamara igikurikirana umuntu adafunze kandi twaba twabibabwiye gufunga bikaba egisita irenga ayobora byatubabaje ariko nta kundi metere ntirenganya akavuga ko kayumba hari n'ibyo aregwa bimaze imyaka icyenda bafite ububasha bwo kuba babikurikirana ariko ni ukureba ngo iyo uvuze ngo umuntu yaziyoye undi viyore bigaragazwa na egisipetize medika nibaza niba nizere ko ibyo bimenyetso byose bigomba kuba bihari naho ubwinjiracyaha gukora icyo cyaha wibaza uburyo byaba byaragenze ubwo dutegereje iperereza icyo rizatanga mbere y'uko ajya kwitaba uru rwego ariko bwana kayumba yarimo ategura kugirana ibiganiro n'abanyamakuru batandukanye cyane agasobanura icyo abona nk'intandaro yo kongera gutumizwa n'urwego ribu umwe mu bo bavuganaga ni diedone niyonsenga wa ishema tv n'umwe mu bo yandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone abamenyesha ko afunzwe no mu gitondo saa moya za mu gitondo twaganiraga bisanzwe ubwo yaje kujya kwitaba nibwo mu kanya rero ni nk'amasaha umunani n'iminota mirongo ine n'ibiri nabo nabonye mesaje kuri watsapu arambwira ati bamujyanye muri gereza yari yanditse mu cyongereza ngo tekare tu purayizoni ukuntu baje yaje gufungwa nabyo nanjye mfunguwe nabyo kayumba aregwa gukorera abagore ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu biganiro bitandukanye yagiranye na bwana niyonsenga diyedone n'abandi yakunze guhakana ibirego abyita icengeza amatwara riciriritse rishingiye ku nyungu za politiki we abimamo mu kiganiro ambwira ko ari ibintu bya politiki ari propaganda iciriritse bacuze kubera ko yari amaze kugaragaza ko yashinze ishyaka rya politiki aravuga ati ibyo nta byigeze biba ati ni propaganda iciriritse bakoze kubera ko nashinze ishyaka rya politiki wamubonaga afite ubwoba wamubonaga ari umuntu usanzwe wamubona gute
Ah, nta bwoba yari afite ariko yari afite ikibazo cy'imibereho ngira ngo yaratubwiye ati mu kiganiro yagiranye n'ishema bati baradukenesheje twarahungabanye abantu twakoranaga barabakenesha babagenda batangira kubatera ubwoba bati muzongera kuvugana n'uriya muntu bizagenda gutya ati amangazini barayafunga kayumba wahoze yigisha muri kaminuza y'u rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho n'umushakashatsi icyarimwe n'umusesenguzi mu bya politiki umwe mu bagore aregwa guhohotera ari mu banyeshuri yahoze yigisha uwamurega kumuhohotera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hagasigara hibazwa uburyo ibi birego byatanzwe nyuma y'uko kayumba amaze gushinga ishyaka rwandizi platform for democracy ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho iri shyaka yarishinze nyuma yo kuva muri gereza aho yafunzwe umwaka wose ashinjwa gushaka guhungabanya umutekano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kanombe uretse kayumba ufunzwe habanje gufungwa bwana jean bosco nkusi uyu bari bafatanije gushinga ishyaka ashinzwe ubukangurambaga bw'ishyaka ashingiye ku bandi banyapolitiki kugeza ubu babura n'ibindi byaha bidegembya umunyapolitiki wigenga bwana buduru rashidi hakuzimana asanga bitari bikwiye ko kayumba aburana afunzwe ku giti cyanjye nk'umunyepolitike yakoze imana abdurashidi ni uko umuntu yazajya muri gereza ariko urukiko rwarangije kumwanya ibyaha mu rwego rwo kugira ngo igihugu kigende neza umuntu yari akwiriye kuzajya ajya muri gereza ari uko urukiko rwamuhamije icyaha cyane cyane ko turi kubona abantu benshi bakungwa nka jay polly murumuna wacu urabona yarafunzwe ntiyari yakaburanye ariko turamubuze byari bikwiriye ko habaho ko twese twarenganira ku itegeko ry'igihugu kuva yashinga ishyaka kayumba yakunze kumvikana mu biganiro bitandukanye atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu rwanda mu ibaruwa ndende ifunguye yandikiye perezida w'u rwanda paul kagame na mbere y'uko ashinga ishyaka kayumba hari aho yibutsa ko imyumvire abaturage bafite ku butegetsi yagombye guhinduka akavuga ko batagakwiye kubona ubutegetsi nk'umubyeyi ahubwo bagombye kubona ubutegetsi nk'umukozi w'abaturage uhembwa n'abo baturage urwego rw'ubugenzacyaha ribu mu makuru rwanditse kuri twitter ruvuga ko kugeza ubu kayumba afungiwe kuri sitasiyo ya ribu ya kicukiro mu gihe rukimukorera dosiye igomba gushyikirizwa ubushinjacyaha aha bagira ubusabe ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
kuri uyu wa kane imyaka makumyabiri n'itanu iruzuye uwahoze ari musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru gatolika ya gitega joachim ruhuna yishwe n'inyeshyamba zarwanyaga leta y'u Burundi hari kuri iyi tariki ya cyenda y'ukwezi kwa cyenda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu igitega kuri iyi nshuro kiliziya gatolika yatumije amakoraniro harimo gushyigikira abandi bantu bose bafatwa nk'abakoze igikorwa cyo kunywanisha abarundi no kubunga mugenzi wacu eroge wirikaneza abaye inkuru irambuye ibirori byo kwibuka musenyeri joachel ruhuna byatangujwe n'imisa yasomwe na musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega simon nta mwana hari kuri paruwasi yitiriwe kristu roi iri ku mushasha ku mugwa mukuru wa politiki gitega mu nkuka ya misa yibukije ko hejuru yo kurazwa ishinga no kugira mwitwarariko wa buri gihe wo kubona ishengero katolika rishinga imizi kurusha nyakwigendera yafite kandi ku mutima akabigendera anabyigisha barongoye n'abakiristu ukwiyunga no kurekuriranira musenyeri mukuru wa gitega yasavye abakatolika n'abarundi muri rusangi gufatira akarorero kuri ruhuna abinginga kwamana ntaryo bitwararika kutaganzwa na kamere y'amacakubiri uko asa kose niko gutangaza ku itariki ya cenda ukwezi kw'icenda buri mwaka yagenywe kuba yo gusabana imbabazi no kunywana muri diyoseze ya gitega kugira ngo akarangamutima ka ruhuna ntikibagiranwe turacafitiwe umwenda twebwe twabuze turacababajwe nuko twebwe abarundi tutarashobora kumenya uwatugize imfuvyi uyu munsi twawufashe kw'ingingo twashatse ko uno munsi woba uwo gushira mu ngiro iragi twahawe n'uwo muvyeyi ngo dushobore gusabana ikigongwe no gutanga ikigongwe mbere ntitunarinde kugisabwa umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu burundi nawe yabwiye ishengero rya gitega ko ruhuna yagendeye ubutwari n'ubugabo imbere n'uko iroma bamwizera bakamuzeza igihugu c'imana musenyeri joachene ntahondere yashinze intahe y'ivyo azama amwibukirako murazi ko yari muremure umushinga ntahe agamutse koko ku mubiri nagira ndababwira uko mwamubona ku mubiri ko no ku mutima ariko yaragamutse ndibuka tuganira mu mwaka wari ugoye wa mirongo icyenda na gatatu wansanze i roma turiko tuvugana iby'ingene abarundi tutubahuka gutumbera ukuri araheza arambwira ati burya rero ukuri dukwiye gutumbera guheta ukundi kose ni urukundo padiri bwa kagabo yavuze ku izina rya fondasiyo yitiriwe ruhuna yasabye indongozi za katolika mu burundi kubashigikira n'umuryango mu gikorwa batanguje cyo gusaba ko bashyirwa mu beranda turiko turakurikirana n'umuryango washinzwe na musenyeri bakimu ruhuna ibyerekeye kumushyira mu murongo w'aberanda none rero twagomba kubasaba yuko mwebwe musuje imbere bizotunezereza kuko twebwe tumwihweje nk'uko waserika uyu muryango yama bivuga kuko twiyumvira ibyo yakoze uko twiyumvira ibyo yari ahari kuko tumwishyiramo niko tubona ko nyir'icyubahiro musenyeri wakimuruhuna ari umweranda koko icyo kintu duteze imbere aho tuzoranguka mu kurindira ko biranguka musenyeri mukuru wa gitega abazwa no kubona we yasubiriye yishwe yazize amajambo yo kwiyamiriza ubwicanyi yari yavuze iyi myaka mirongo ibiri n'itanu iraheze iryo bara riguye ingana iwacu ku burundi umwungere yicwa kubera ijambo avuze kubera inyigisho atanzwe ayo majambo yari yayavuze hakurwa abatutsi bagera ku majana atandatu na mirongo ine n'umunani bishwe n'inyeshamba zarwanya leta ico gihe hari imikambi bari bahungiyemo muri komine bugendana mu ntara ya gitega kwa mirongo ibiri na gatanu kwindwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu aya namwe muri iyo murabe namwe mwitegereze ibizimba bene wacu irambara ya hafi amajana n'amajana niyo vyagirije ivyo bishe nga bose n'abagore n'abana badashobora kwivuna bari barabuze ababo muri gitugutu icenda na gatatu bakesha izabo baza gutuna muri aka gahinga ariko abishe bo bariheye urubanza rwabo ni uruhe bariko barayerera nk'ibicibwa nyene ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isibe isi yose ndabatakambiye nimushire hasi ibirwanisho muhebe ubwicanyi muronke amahoro kuko na mwebwe muyashonje muyarekere n'abandi dusubire kubana neza amahoro arashoboka tubishatse igitega aho ruhuna yari yarashinze ikigo c'ababikira n'abapadiri abahaba bo mu madini atandukanye batandukanye babwirwa irya amerika icyo bamwibukirako yagize umutima w'urukundo akaturwanira turiko turapfa nabi bariko baratwica bagira gute akavuga ijambo ati muriko muronona agashusho k'imana musenyeri uhuna yari umubyeyi w'igitangaza je naramumenye icyo ntazokwibagira kuri musenyeri uhuna ni uko ata muntu n'umwe yigize inyuma aba muto aba mukuru bose yababukira co na cane cane yaritwararika impfuvyi n'abapfakazi yari afise umutima w'urukundo nk'uwa kristu kweri turetse musenyeri joachel ruhuna yagandaguranywe n'ababikira babiri mu gihumbi kimwe majana icenda mirongo icenda na gatandatu mu burundi kandi mu myaka y'intambara hanaguye intumwa ya papa musenyeri mikael kurutine yaguye mu mutego w'inyeshyamba mu minago ya rumonge kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi bibiri na gatatu aho ni mu manuka bushira uburengero ico gihe hakaba hari mu ntara ya bururi eroge burikaneza ijwi rya amerika abagize inteko ishinga amategeko y'u rwanda bakomeje kwerekana ko umutungo wa leta ukomeje gucungwa nabi ni mu gihe abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta bo bumvikanisha ko bidahagije kuzana abayobozi b'ibigo kwisobanura mu nteko kuko bimaze gufatwa nk'akamenyero mugenzi wacu asunta kaboyi abahiye inkuru kuva kuri wa gatatu komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta yongeye guhamagaza ibigo bya leta ngo bisobanure ibihombo bikomeje kugaragara mu mikoreshereze y'umutungo wa leta ibigarukwaho ni ibiba byagaragajwe na raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zikorwa buri mwaka raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri yagaragaje ko ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire ari kimwe mu byagarutsweho biri mu byagaragaje imikorere mibi irangwa n'imicungire mibi ibyatinzweho n'abadepite ni uburyo iki kigo cyakodeshereje urukiko rw'ikirenga inzu rukoreramo yishyurwa akayabo k'amafaranga asaga miliyoni ijana buri kwezi kuva ku isoko bitanzwe bigaca muri izo porosesi zose zidasobanutse ntiturebe aho byarangiriye wayisinye ariko harimo cano aho ngaho yose niyo mpamvu ngira ngo ayidusobanurire ntibyitwe ko ari umuntu utari mu kigo wabikozeho wenyine iyo ufashe aya mafaranga miliyoni ijana na cumi na zirindwi n'ibihumbi magana abiri mirongo itandatu na kimwe ku kwezi iyo ukubye amezi cumi n'abiri angana na miliyari imwe na miliyoni magana ane na zirindwi zirenga zo gukodesha mu mwaka umwe aba badepite kandi banagarutse ku byavuzwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko iki kigo cyishyuye amafaranga agera kuri miliyoni ijana na mirongo itandatu n'eshatu yo gutunganya ikoranabuhanga ryagombaga kwifashishwa mu gutanga ibyangombwa by'ubutaka hakoreshejwe interinete kandi iryo koranabuhanga rikaba rikirimo amakosa ikigo gishinzwe imiturire mu rwanda cyanarezwe kutabyaza umusaruro ubutaka bungana na hegitari makumyabiri n'imwe buri mu busanza mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali bwagombaga kubakwa kubakwamo amacumbi y'abimuwe i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali mu gusobanura iby'aya makosa umuyobozi wungirije muri iki kigo yagaragaje ko amakosa menshi yabaye ku buyobozi bw'uwahoze ayobora iki kigo ubufunzwe Sanzimana Noel ni umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda mu by'ukuri twavuga ko ari amakosa y'ubuyobozi kuko ubuyobozi nibwo butanga umurongo nyuma y'uko tenda komite imaze gukora evaluation nibwo butanga umurongo ngo hakwiriye kubaho negotiation so nkumva kuba iki ngiki kitarabaye ni amakosa y'ubuyobozi noneho ari naho mvugira ko muri iyo ceyini ya sisitemu ngiye kubera ko ntari ndimo ntabwo nabashaga kubona dosiye yavuye yagiye abakurikirana hafi aya maraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta asohoka buri mwaka bemeza ko hadashyirwamo imbaraga zihagije ngo iki kibazo gicike uyu ni bwana karegeya jean batiste umunyamakuru akaba n'umusesenguzi iyo nzu yishyurwa miliyoni ijana na cumi na zingahe mu kwezi twagombye kwibagirwa ngo amafaranga arava hehe kuba biba bugacya bikongera bikaba buriya iriya niyo niyo bavuze y'urukiko rw'ikirenga mbere bavuze iya rebu y'igahanga niba izo kesi zaravuzwe mu myaka nk'itatu ine ishize n'ubu zikaba zigihari ikibazo kiri muri iyo patriotisme isa naho igenda ibabaringa ku bantu bamwe mu mwaka iriya nzu ibikoreshejwe arenga miliyari mu myaka itanu ni miliyari eshanu harimo inzu kandi ahubwo ingaruka zikaba iz'uko ubona hari serivisi zikomeza kugenda zihenda kubera ko amafaranga ntayahari yagiye mu buryo butari bwo raporo zawuziteje nawe ubona ko bamaze kuzica amazi kuko birangirira mu kuvuga umudepite akagira ikiniga akisereranga ariko bikarangirira aho ngaho sekanyange jean leonard uhagarariye imiryango itari iya leta wasaba kwizi raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zikwiye gukurikirwa n'ibihano ikintu tubona nka seta sivile hakwiye gufatwa ingamba zikarishye cyane cyane kuri abantu bagaragaza ko basesagura umutungo wa leta aho bigaragara ko bashyiraho ibiciro bihanitse niba ari ugukodesha inzu ugasanga bakodesha amafaranga menshi cyane arenze hafi yenda kugarara n'ayubatse ushobora gusanga mu myaka itanu amafaranga yakodesheje inzu ashobora kubaka ashobora kuba angana agaciro kangana na k'iyo nzu rero birakwiye ko oditeri jenerali akwiye kujya akora raporo ze bigakurikiranwa n'uko bijya muri ribu ribu igakora akazi kayo nayo ikareba kuko niba nta ruhare rw'umuntu uwo ari we wese yaba yaragize mu kugira ngo ahindishe leta ikigo gishinzwe amashanyarazi mu rwanda nacyo cyavuzweho guteza ibihombo mu mishinga imwe n'imwe iki kigo gikora haravuga uruganda rwa nyiramugengeri rwatwaye miliyari mirongo ine n'igice raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ikagaragaza ko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi uru ruganda nta musaruro ruratanga iyi raporo kandi igaragaza ko hari abantu babereyemo iki kigo umwenda wa miliyari ebyiri z'amafaranga y'u rwanda kandi kitishyuza biteganyijwe ko mu gihe iki cyumweru komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta izumva ibigo bigera kuri cumi na bitatu ibigo byagaragawemo imicungire mibi y'umutungo wa leta muri raporo yashyizwe hanze n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri imicungire mibi ikunze kugarukwaho muri raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragara ku mafaranga asohoka atagaragara inyandiko ziyasohora gutanga amasoko ya leta bidakurikije amategeko ndetse n'amafaranga aba atagaragara irengero ryayo muri iki gihe izi raporo z'umugenzuzi mukuru kuri mare ya leta zisesengurwa mu nteko ishinga amategeko hari n'uhagarariye ubushinjacyaha gusa hari benshi bagaragaza ko amakosa akomeje kugaragara buri mwaka nubwo hagaragajwe ingamba zo guhana ababa bayafatiwemo asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umuyobozi mushya wa Grupoma ya Bijumba muri iyo myigaragambyo abaturage basenye urusengero rumwe rw'abanyamurenge inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
aya ni amajwi yo mu baturage bo mu mujyi wa Uvira biriwe mu myigaragambyo yo gusaba yuko abanyarwanda bavuga yuko bita abanyamurenge basubizwa iwabo mu Rwanda n'imyigaragambyo hanini yari yitabiriwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abavira n'abapfurero aho twagiye tunyura urubyiruko rwari rwafunze ibarabara n'amapine ndetse n'amabuye urundi nagwo rwari rwikoreye inzugi nyuma yo gusenyera rumwe mu rusengero rw'abanyamurenge ruzwi ku izina rya taransete mukadesi amaduka n'amasoko muri uyu mujyi uherereye muri kivu y'epfo yiriwe afunzwe kubera iyi myigaragambyo bwana pole kabwe umwe mu baturage bari muri iyi myigaragambyo yavuze ko bakoze iyi myigaragambyo nyuma y'icyemezo cya minisitiri gisaro alexi w'ibikorwa remezo ku rwego rw'igihugu na visi guverineri w'intara ya kivu y'epfo fisito malago cyo ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi k'umunani kigena fura kabarure kuba umuyobozi wa gurupe bijombo kandi ataratanzwe n'umwami w'abavira uyu kabarura aturuka mu bwoko bw'abanyamurenge bamwe mu banyamurenge batuye ubuvira bemeza yuko habayeho kubahutaza muri iyi myigaragambyo yo kwamagana umuyobozi mushaka gurupoma ya bijombo kuko igice kinini cy'urusengero rwabo cyasenywe ruhanga alexi ni umuyobozi wa mituwarite y'abanyamurenge muri ubuvira igikorwa kibi bahise bakora cya mbere nuko twumvise ko abantu batangiye kubamenase mu mihanda ikanisa rimwe bita taransete mukadese sinzi ikanisa ryose ry'ubwoko risengeramo abantu benshi amoko atandukanye ariko kubera ko wenda amajwi dushobora kuba ari abanyamurenge nibo batewe kugeza ubu ikanisa barisenye ibintu byinshi ibikoresho byabo babipiye ibintu byinshi byangiritse n'abantu hirya no hino bagiye babamenase abandi babwirwa amagambo mabi yo kubatera ubwoba babatuka ko ari abanyarwanda bashaka kubambutsa kubambutsa iwabo nk'uko babivuga muyizere wakari ni umuturage w'umunyamurenge utuye ubuvira asanga hari uburangare bwa leta kuba basenye urusengero mu gihe hari abandi banyamurenge bagiye bahigwa kandi inzego z'umutekano zihari twebwe ikidutangaje ni ukubona leta irebera aho bikorwa hirya no hino imihanda y'abanyamurenge yasenywe bavuga ngo nta barabara rihari ryo kubarozayo bakavuga ngo bafite efekitife nkeya ariko hano ni muri meri ni ahantu hatuye amoko atandukanye abanyamurenge abapfurera abavira abashyi n'andi moko n'amoko ibihumbi batuye hano buvira ariko bagashira amasaha abiri ikanisa riri gusenywa risenywa n'abasore bazwi risenywa n'abasore bahamagawe n'abantu bazwi ariko ntihagire icyo leta ishobora gukora yatumye abapolisi batatu mu kanya gatoya mu kanya gatoya abasore barongera baragaruka twifuza nuko leta ishobora gufatira biriya bintu mu kuboko kwayo igahesha abanyamurenge umutekano gusa umuyobozi wungirije wa gisirikare mu karere ka uvira general de brigade mbanza joseph hamwe n'umuyobozi w'umujyi wa uvira bagerageje gusaba abigaragambya gufungura ibarabara no kudahutira abaturage b'abanyamurenge uyu muyobozi yagerageje gusobanurira urubyiruko ko nta muhango wo kwinyika umuyobozi wa bijombo wabayeho ko ahubwo ari ibihuha amakuru twumvise ibukavu kuri bijombo nta kuri kurimo abantu baravuze baratekereje twebwe nk'abashinzwe umutekano na adiminisirateri wa teritware nta rupapuro rw'umuntu wagizwe umuyobozi wa bijombo twari twabona ama nani administrateur wa territoire yapata karatasi mu itangazo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwasohoye kuri uyu wa kane bwahakanye amakuru y'ishigo ry'umuyobozi musho wa grupoma ya Bijombo bamwe mu banyamurenge bavuga yuko iyi grupoma ya Bijombo umwami wa Vira Lenge Rampa Rome yayihaye kabarure Sebasonura mu bwoko bw'abanyamurenge kuyobora mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu n'icyenda ariko kuri ubu abavira bavuga yuko atari umuyobozi wayo kuko atavuka muri uwo muryango w'ubwami vedasi ngabo ku bwaragijwe igihe amerika ubuvira mutara kivu y'epfo nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro amajwi yashyizwe hamwe na diodone cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose